ఇది news with America news vitt amerika iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na angel fide niyo ngabo Eh, na Placide Magambo tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha So when he comes back, he brings me something. It is not a tweet, but some blog written by this fellow Chengirimbara.
Eh, uwo ni perezida Paul Kagame avuga ku bibazo hagati y'igihugu cye n'igihugu cya Afurika y'Epfo yabivuze mu gihe yasozaga eh, umushyikirano turavugana ku rubanza ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibyaha ndengeramipaka eh, rwasibishijwe isomwa eh, ry'urubanza eh, rw'umurwi w'abagirizwa ibyaha by'iterabwoba mu rwanda ku muryango w'abarundi eh, wishinze kurwanya ihonyabwoko eh, uhamagarira impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda kwiga umuco wo kubabarira ababakoreye ubwicanyi n'ababatumye bahunga hamwe no ku migambi mishasha ya amerika ku vyerekeye aka- akarere ka afurika tubafitiye n'amakuru y'inkino ziteganijwe mu mpera zindwi mu burundi no mu rwanda dutangurire ku nshamake y'amakuru ya hirya no hino duhava tubashikiriza mu kanya gatoyi abategetsi b'igisirikare cya etiyopiya batangaje uno munsi ku wa gatanu ko bagiye gukura inteko zabo ku rubibe n'igihugu cya eritreya
abenshi mu babikurikiranira hafi iby'imibanire ya Amerika na Afurika bavuga ko umugabane wa Afurika ugiye kuba isibaniro ry'intambara y'ubutita mu rwego rw'ubukungu hagati y'ibihugu by'ibihangange ku isi
ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu ku isi amnesty international riko risaba ishyirahamwe mpuzamakungu onu gutohoza ubwicanyi bukabije bwabaye mu kwezi guheze muri repubulika ya central africa
minisitiri w'intebe w'ubwongereza theresa may akomeje gutakambira ibihugu bihuriye mu muryango w'ibihugu by'i burayi ngo bibe byakumva ibyifuzo by'igihugu cye mbere y'uko cyitandukanya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i- by'i burayi aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu idoniryo ry'amakuru yo hirya no hino eh, twabateguriye abategetsi b'igisirikare cya etiyopiya batangaje uno munsi ku wa gatanu ko bagiye gukura inteko zabo ku rububiye n'igihugu cya eritreya inyuma y'amezi atari make ibyo bihugu bibiri bigiranye amasezerano y'amahoro imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi yaragize intambwe zikomeye cyane abategetsi ba etiyopiya bavuga ko bitagikenewe ko bagumiza inteko zabo ku bice biri ku rubibe na eritreya nyamara ntibamenyesheje igitigiri c'inteko zizovanwa kuri urwo rubibe ibihugu vya etiyopiya na eritreya vyarahagaritse imishiyamirano yari ku rubibe bihuriyeko ivyo bihugu vyarasubiye kugirana imigenderanire muri uyu mwaka inyuma y'uko bitanye mu mitwe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda n'umunani n'umwaka w'ibihumbi bibiri amashirahamwe y'abagiraneza avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi binjiye muri etiyopiya bavuye muri eritreya kuva ico gihe bamwe muri bo bagereye mu mihana iri mu buraruko bw'igihugu etiyopiya nico gihugu gitanga abasirikare benshi cane mu bikorwa vy'inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu onu zijejwe gucungira umutekano
perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika ejo yatangaje ko inyungu z'igihugu cyayo eh, zaba iza politike umutekano cyangwa se ubukungu zigomba kuza mbere muri gahunda y'ubutwererane n'umugabane wa afurika abenshi mu babikurikiranira hafi eh, by'imibanire ya amerika na afurika bavuga ko icyo cyemezo cya perezida donald trump yagitewe n'igitutu ubushinwa n'uburusiya byamushyizeho bigamije kwagura inyungu zabyo ku isi umwarimu jennifer cook wigisha muri kaminuza george washington asanga iki cyemezo kigaragaza ko umugabane wa afurika ugiye kuba isibaniro ry'intambara y'ubutita hagati y'ibihugu by'ibihangange ku isi ibyo bihugu by'ibihangange byirinda kurwanira mu bihugu byabyo bikajya gushaka ibindi bihugu by'ibinyantege nke bikarwaniramo mwarimu cook akomeza avuga ati umugabane wa afurika uzakubitika ku buryo budasanzwe mu minsi iri imbere kuko nta nyungu n'imwe ibihugu byawo bizakura muri uku guhangana kw'ibihugu by'ibihangange bwaba uburusiya n'ubushinwa ntibyitaye ku masomo ya demokarasi amerika yirirwa itanga kuri, kuri afurika ahubwo bishora imari mu bikorwa bya gisirikare n'ubukungu nta kwitangira gusa abenshi baracyasha- baracyashidikanya ku bushobozi eh, bw'abafata ibyemezo biteganyiriza ejo hazaza ha afurika ha- batera- batareba batareba kure mu mbabarire biba- eh, bibaza bibaza uburyo bazishyura imyenda bahabwa n'ibyo bihugu by'ibihangange bakazisanga bagushije umugabane wose wa afurika mu mutego w'umushibuka abakiri bato batazivanamo mu bihe biri imbere radiyo ijwi rya amerika i washington dc ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu ku isi amnesty international ririko risaba ishyirahamwe mpuzamakungu ni gutohoza ubwicanyi bukabije bwabaye mu kwezi guheze muri repubulika ya central afrique iryo shyirahamwe rivuga ko abasivili mirongo irindwi bishwe igihe inteko zijejwe gucungira umutekano z'ishyirahamwe onu zitashoboye kubakingira icegeranyo c'ishyirahamwe amnesty international casohowe uno munsi ku wa gatanu gitanga akarorero k'ababonye ivyabaye bavuga ko inteko zijeje gucungira umutekano zikomoka mu gihugu ca Mauritania zasubiye inyuma zitarashe igihe abagwanya ubutegetsi bagira igitero ku ikambi y'abavuye mu zabo irahitwa Alindao umukuru w'ibiro vy'ishyirahamwe ONU muri Republika ya Central Afrique Parfait Onanga Onyanga yemeye ko inteko zijeje gucungira umutekano zitashoboye kubuza ubwo bwicanyi kuba abasivile bavuye mu zabo barenga ibihumbi cumi n'umunani bari mu ikambi ya Alindao urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwarongereje ku munsi wa kane ikiringo c'inteko ibihumbi cumi na bine n'amajana atandatu z'ishyirahamwe onu muri repubulika ya central africa
minisitiri w'intebe w'ubwongereza theresa may akomeje gutakambira ibihugu bihuriye mu muryango w'ibihugu by'i burayi ngo bibe byakumva ibyifuzo by'igihugu cye mbere y'uko cyitandukanya ku mugaragaro n'uwo muryango mbere y'uko Theresa May yitabira iyo nama abenshi mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cye bari bamugaragarije impungenge z'igihombo ubwongereza bushobora kugwamo mu rwego rw'ubukungu mu gihe yaba atabashije kumvikanisha neza ibyifuzo by'ubwongereza mbere yo kwivana muri uwo muryango kandi ibi nawe bikaba byamugiraho ingaruka zikomeye ku buyobozi bwe gusa ibindi bihugu bihuriye mu muryango w'i burayi byateye utwatsi ibyasabwaga na Theresa May bimukurira inzira ku murima ko ibyo gusubira inyuma mu yandi masezerano nta shingiro perezida w'ubufaransa emmanuel macron we wafashe iya mbere ahakanira mugenzi we Theresa May avuga ko ibyo gusubira inyuma mu yindi mishyikirano yarangiye byaba ari ugutakaza umwanya ko icyo kuba baratoye ubwabo kwivana mu muryango uhuza ibihugu by'i burayi byumvikana neza nta yindi mishyikirano perezida w'umuryango uhuza ibihugu by'u burayi jean claude juncker yabwiye abanyamakuru ati erega bashuti bacu b'abongereza ntibakwiye kuza batubaza ibyo tubifuzaho kuko bahisemo kwitandukanya natwe ahubwo nibabishaka nibashaka kugira icyo badusaba bazatubwire jonka akomeza avuga ko icyo bari bakwiye kuba baganiraho ari uburyo bakumvikana uko baherekeza ubwongereza neza bukava mu muryango bwitandukanyije nawo aho guhora buza bwitwaje ibindi byifuzo butakamba ngo ubukungu bwabo buzaba buri mu mazi abira mu minsi iri imbere ubwongereza busigaranye iminsi itarenze ijana kugira ngo buzabe bwasohotse burundu muri uyu muryango
muhoranya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc
leta y'u rwanda ihamya ko kugeza ubu itumva neza aho igitotsi mu mubano wayo na afurika y'epfo cyaturutse mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyuma yo gusoza inama y'umushyikirano aho n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboyi yari ari perezida w'u rwanda paul kagame yakomoje ku nyandiko zituka umuyobozi mu gihugu cya afurika y'epfo zakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga harimo na twitter From that time of the allegation and the outbursts and so on and so forth, nobody has seen the tweet. Nobody.
aragira ati kuva icyo gihe havugwa iyo nkuru yo gusebya nta muntu n'umwe wigeze abona ubwo butumwa bwo ku rubuga nkoranyambaga rwa twitter nta n'umwe wenda mwebwe muri hano nababaza niba ubwo butumwa mwarabubonye mukaba mwabunyereka icyo gihe biba nari mu nama hanze y'igihugu mpita mbaza umuntu umwe wari uturutse muri afurika y'epfo ntese n'iki cyabaye ntindakwinginze mbwira icyabaye yaransubije ati yego ndakubwira yigira hirya gato agarutse yanzaniye ibintu bitari ubutumwa bwa twitter ahubwo yari inyandiko yanditswe n'uriya mugabo witwa david himbara muri canada avuga ko ikinyamakuru rushyashya cyanditse ko olivier yasebeje minisitiri w'ububanyi n'amahanga ibyo ni byo bintu byonyine twabashije kumenya ku bijyanye no gusebya uwo muminisitiri ubwo ni bwo butumwa bwonyine twashoboye kubona buvuga ko umunyamabanga wa leta yacu yaba yarasebeje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'afurika y'epfo muri iyo nyandiko bavuzemo ikinyamakuru rushyashya bavuga ko ari icyanjye iyi mvugo ya perezida paul kagame ije ikurikira ibyari bimaze iminsi bitangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda mu itangazo guverinoma y'u rwanda yari iherutse gushyira ahagaragara guverinoma y'u rwanda yagaragaje impungenge ku bikorwa n'uruhande rwa afurika y'epfo bigamije gutinza cyangwa se kunaniza urugendo rwo kunoza umubano perezida paul kagame kandi yanongeye no kuvuga ku mutekano w'u rwanda agaragaza ko u rwanda ntawe ruzendereza ngo rwivange muri gahunda ariko ruhora rwiteguye uwarusagarira kuko rutajya rujenjeka ku bijyanye n'umutekano warwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wari umubajije niba imyitozo ingabo z'igihugu zimaze iminsi zikora ntaho yaba ihuriye no kwitegura urugamba kubera agatotsi kamaze iminsi u rwanda rufitanye na bimwe mu bihugu by'ibituranyi nk'uburundi na uganda perezida kagame yavuze ko ntaho bihuriye kuko iyo myitozo yo mu rwego rwa gisirikare isanzwe ikorwa ariko yanaboneyeho umwanya wo kwihanangiriza abashaka gushotora u rwanda ko n'ubwo u rwanda rutazabasubiza ariko ruhora rwiteguye uwarutera ibuye yagize ati ugendeye ku mateka yacu ntitujenjeka ku bintu birebana n'umutekano wacu ugukubise kera kumara ubwoba isomo twararibonye ntidushaka kwisanga twananiwe kwicungira umutekano haba mu bibazo binini cyangwa ibito iki kiganiro umukuru w'igihugu yahaye itangazamakuru cyaje nyuma yo gusoza inama ya cumi na gatandatu y'umushyikirano yaberaga i kigali ku munsi wayo wa nyuma mu muhango wo kuyisoza hifujwe ko hatangizwa umugambi mugari wo kuzigama wiswe ejo heza aho umuturage asabwa kuzigama hakurikijwe ubushobozi afite gusa hagaragajwe impungenge ku zindi gahunda zo kuzigama zagiye zibaho ariko zigahomba kubera ko hari abaka inguzanyo ntibishyure kandi barimo n'abayobozi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kaboyi tukiri mu rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rwasubitse isomwa ry'urubanza rw'itsinda ry'abantu basaga mirongo ine baregwaga ibyaha by'iterabwoba ibindi kuri iyi nkuru reka tubibaze mugenzi wacu eric bagira ubusa byari bigoranye cyane kwinjira mu cyumba cy'urukiko mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda kuko cyari cyakubise cyuzuye benshi mu bari buzuye mu cyumba cy'iburanisha ni abakomoka mu miryango y'abaregwa n'abavandimwe babo nyuma y'igihe kitari gito bategereje icyemezo cy'urukiko umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana antoine muhima yinjiye maze yisegura ku mbaga yari mu cyumba cy'urukiko yavuze ko urubanza rutagisomwe kubera ko dosiye yarwo yabaye nini biturutse ku mubare utari muto w'abaregwa muri uru rubanza indi mpamvu yatanzwe na bwana muhima ukuriye inteko iburanisha ni uko mu kwezi kwa munani uyu mwaka habayeho ikiruhuko ngarukamwaka cy'ubucamanza bituma imirimo yagombaga gukorwa kuri urubanza ndetse n'izindi dindira abaregwa basaga mirongo ine biganjemo urubyiruko rw'abasiramu ntibagaragaye mu cyumba cy'urukiko ndetse n'ababunganira bose batawe muri yombi mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu bashinjwa ibyaha by'iterabwoba ubuhezanguni ubugambanyi gushishikariza abandi gukora iterabwoba no kurima umutwe bagizi ba nabi ubushinjacyaha bakurikiranyeho kuba mu mitwe yitwara gisirikare igamije kwinjira mu ntambara z'iterabwoba mu bihugu bya iraq na Siriya nyuma y'igihe urubanza rubera mu muhezo ukomeye ku mpamvu ubushinjacyaha bwavugaga ko biri mu nyungu z'umutekano w'igihugu bwasabye ko abaregwa bahanishwa ibihano by'imyaka isaga mirongo itatu y'igifungo mu baregwa barimo abantu batatu bari mu cyiciro cy'abana bo ku ikubitiro boherejwe kuburanira ukwabo mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo kubera batagejeje imyaka y'ubukure ubushinjacyaha bubwira urukiko ko bwageze ku bimenyetso bikomeye bishimangira uruhare rwabo ku byaha by'iterabwoba busobanura ko mu rugo rw'umwe mu baregwa hatahuwe akayabo ka miliyoni ebyiri z'amadolari buvuga ko yari gukoreshwa mu gukangurira urubyiruko mu kurwinjiza mu mitwe y'iterabwoba ubushinjacyaha buvuga ko hari abafatiwe ku kibuga cy'indege biteguye kujya ku rugamba mu bihugu bya iraq na siriya ndetse n'abafashwe bari mu myiteguro yo kugenda abunganira abaregwa bavuga ko bitazorohera ubushinjacyaha kubona ibimenyetso simusiga bibahamya ibyaha bavuga ko abaregwa bafatiwe mu rwanda kure cyane y'aho icyaha bashinjwa bivuga ko cyagombaga kubera batangiye gutabwa muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bafatirwa mu bice bitandukanye by'igihugu ifatwa ryabo ryabimburiwe n'urupfu rwa shehe mugemangango wari ukuriye umusigiti wa kimironko mu mujyi wa kigali uyu n'abandi bagenzi be bishwe barashwe mu bihe bitandukanye inzego z'umutekano zemeje ko babaga bashaka gutoroka ubutabera isomwa ry'urubanza ryimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi n'icyenda eka bagira ubusa ijwi ry'amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda
naho ku yindi nkuru yerekeye uburundi umuryango w'abarundi wishinze kurwanya ihonyabwoko forum pour la memoire vigilante uhamagarira impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda kwiga umuco wo kubabarira ababakoreye ubwicanyi n'ababatumye bahunga kugira haboneke amahoro arama nk'uko u rwanda rwabikoze ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru umuryango w'abarundi wishinze kurwanya ihonyabwoko forum pour la memoire vigilante uvuga ko urwibutso rukuru rwa jenoside rushinguwemwo ibisigarira vy'abantu barenga ibihumbi majana abiri na mirongo itanu biciwe ahanini mu muji wa kigali igihe c'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane ari nk'ishuri ryigisha amahoro inyuma yo kugendera urwo rwibutso ferdinand ndayiragije aserukira imbere y'amategeko urwo runani yavuze ko bashaka gufatiraho bakigisha impunzi z'abarundi kuzohunguka barahinduye ivyiyumviro twaje kuramutsa abashinguranye iteka ngaha muri iki kibanza twaje kandi mu ntumbero y'inyigisho iyo umuntu ashitse ngaha ntataha uko yaje ni ukuvuga ngo uriga ukiga amahoro nk'abarundi b'impunzi natwe turashaka ko amahoro duvoma ngaha tuyakwiragiza mu bacu bose kugira twigishe abantu kudakora ikibi turashaka yuko impunzi z'abarundi turashaka yuko abimukira ngaha mu rwanda ziba zaje zikomeretse ku mutima no ku mibiri turashaka ko badasubira inyuma bigisha ibyo bakorewe ko bagenda ari urumuri rw'amahoro bagenda bigisha urukundo urwo runani rubona ko hamwe izo nyigisho zo kurwanya ihonyabwoko zishikiriye impunzi zose byotuma igihugu bahunze bavamwo kigira amahoro arambye iyo umuntu yigishijwe icyaha cya jenoside akigishwa ingene gitegurwa ingene gisa ingene cigaragaza ingaruka mu mibano no mu by'ubutunzi araheza agataha ari umuntu muzima afise ubuntu abantu bigishwa ikibi iyo bigishijwe urukundo baraheza bakabona yuko umuntu yabwiwe yuko uwundi ari inyo wabwiwe yuko uwundi ari nyenzi ko ari imbwa ya mujeri ko ari ikintu afise ibitwi birebire n'ibirizo araheza akabona neza yuko ibyo bamwigishije atari byo urwo runani rwavukiye mu buhungiro rugizwe ahanini n'urwaruka rw'abarundi ruhamagarira impunzi zose zahungiye mu rwanda zaba iz'abarundi iz'abakongomani n'abandi kwigira ku babahaye indaro umuco wo guhariranira naho bigoye kubabarira abatumye babura ibyabo n'ababo iyo uje ngaha rero ukabona abakorewe kibi ukabona abishwe ukabona abarokotse ukabona ingene bahavuye batahura akababarira babakoreye ikibi ukabona bakoze ikibi nabo amatemanyaje aho bahamya aho berekana yuko nabo bababariwe kandi nabo basabye imbabazi uheza ubona ari ikintu gikomeye cyane ikintu cyo gusaba ikigongwe no kugitanga ni ikintu gikomeye cyane kitavanaho guhana icyaha kuko icyaha cya jenoside ni icyaha ku isi gihana kitagirirwa ikigongwe twifuza yuko aka karere inyigisho zijyanywe n'amahoro inyigisho zijyanye no gukinga jenoside zitangwa icyaha kitarakorwa kugira ngo ishike kuri iyo ntego iyo forumu izokorana n'imiryango yaba iya leta cyangwa yigenga yishinze kurwanya ihonyabwoko n'ingengabitekerezo ya jenoside mu rwanda hame rero n'amashami mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu reka n'ayarwanya ihonyabwoko cyangwa ibisa naryo pie claveni nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ku makuru y'inkino yo mu karere k'ibiyaga binini ategekanijwe mu mpera z'indwi duhere mu burundi aho turi kumwe na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka wiriwe evariste
mwiriwe neza fidele ni izihe nkino amakuru y'inkino zitegekanijwe mu mpera z'indwi mu burundi woducira ku meyange
amakuru y'inkino ategekanijwe mu mpera zino ndwi mu burundi ni ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa primus mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu rizobandanya mu mpera zino ndwi rikazaba rigeze ku munsi wa cumi n'umunani w'ihiganwa aho kuri penseri w'irwa gasore kuri uyu wa gatandatu hazoba inkino zibiri igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu n'ivitaro uzotana mu mitwe na atletico olympique yose n'i bujumbura igihe cy'isaha icumi naho rida ridike burundi siporo for africa y'i bujumbura ukazakira flambo doreste yo mu ruyigi gitega kuri stade nako ingozi kuri stade rukundo kuri wa gatandatu nyene kaza united umukaranza uzotana mu mitwe n'umugwi w'igipolisi rukinzo hanyuma kuri icyo kibuga nyene y'igikisaha y'icenda ngozi city ukazotana mu mitwe na olympic star y'umuyinga ku munsi w'imana naho nyene hategekanijwe inkino zine kuri stade prince rwagasore bujumbura igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu buja city bujumbura uzotana mu mitwe na message bujumbura yose bujumbura igihe cy'isaha icumi naho buma muru wo mu ntara cy'ibitoke uzotana mu mitwe n'umugwi wa n'umugwi wa musonga tubi gitega igihe cy'isaha icyenda igitega kuri stade ingoma flambo du centre muri iyo ntara ukazotana mu mitwe na aigle noir kuri stade rukundo igihe saa icyenda naho mesaje ngozi muri ntara ukazakira leliere w'ibujumbura uretse iryo higanwa n'ayandi makuru yerekeye inkino ni izihe zindi nkino ubona utubwira ayandi mahiganwa ubona afise akamaro azoba mu mpera z'indwi
mu mpera zino ndwi ejo ku munsi wa gatandatu tutibagiye abamenyesha amakuru b'inkino bazaba bafise inama idasanzwe asambure generale igira kabiri muri uno mwaka ugiye gusozerwa ni ukuvuga yuko abakinnyi bubatse bazotana mu mitwe n'abakiri abasore abakiri bato abaseribateri urukino ruzobera kuri stade prince rwa gasore ejo kuri uyu kuri uyu wa gatandatu mu mupira w'amaguru kandi ahantu bamenyesha yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi nizo ryashize habona imigwi ibiri igizwe n'imigwi cumi n'itandatu igiye gutangura ihiganwa ryo mu cyicaro cya kabiri icyicaro rero imigwi y'abakuze seniyoro isanzwe ivomwamo ivomamwo abakinnyi ahantu bavuga nko muri pureba muri purebe a nako ni ukuvuga yuko hari umugwi wa burundi sport dynamique umugwi wa kabiri ni reserefa w'ibubanza umugwi wa gatatu ni regiones atletique y'ubujumbura umugwi wa kane ni interstar w'ibujumbura umugwi wa gatanu ni muzinga fc wa gisirikare umugwi wa gatandatu ni rumonge city wo mu rumonge umugwi w'indwi ni umugwi w'indwi w'indwi ni umugwi volontaire wo mu kanyosha umugwi w'umunani ni aigle noir w'imakamba ahantu babwira yuko rero muri purebe naho haza busoni star wo mu ntara kirundo umugwi wa kabiri ni butare city wo mu kayogoro mu ntara makamba umugwi wa gatatu nawo ni inite wo mu ntara ya muyinga umugwi wa kane ni delta star wo mu gatumba umugwi wa gatanu ni moso shuga wo mu rutana umugwi wa gatandatu ni hwayare fc wo mu ntara ya muramvya umugwi w'indwi ni ni ni delta junior wo mu kayanza umugwi w'umunani nawo ni inite fc wo mu ntara ya muyinga nuko rero amakuru y'inkino yitezwe mu mpera zino ndwi yifashe hano mu burundi
urakoze turagushimiye yari umumenyeshamakuru wacu evariste nzi ko banyanka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino yareka aratubwira amakuru makuru makuru y'inkino ategekanijwe mu mpera z'indwi mu burundi dukomereze mu rwanda rero aho turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu jean claude munyandinda jean claude munyandinda turakuramukije
mukomere cyane placide amakuru yanyu amakuru ni meza muri wikendi aho mwaduteguriye iki mu rwanda
urakoze cyane placide reka duhere umupira w'amaguru aho ikipe ya mukura victoire siporo ku munsi w'ejo izaba iri muri sudani aho igomba gukina guhera isaa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ikipe yaho yitwa el hilali ubayidi yo muri sudani nyine kuko nayo imaze kubibabwira aho ngaho ni mu ntera ya kabiri y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika icyo bakunze kwita confederation cup cyangwa se coupe de la confederation aha rero placide ni ku ntera ya kabiri mubwira yuko ikipe ya mukura igeze kuri intera ya kabiri mu gihe mu ntera ya mbere mukura yari yasezereye ikipe ya Free State Stars yo muri afurika y'epfo umukino ubanza muri afurika y'epfo bari banganyije ubusa ku busa hanyuma mu mukino wo kwishyura wabereye kuri stade huye i butare mukura itsinda kimwe ku busa Jean Claude nyine mukura izamuka iva kuri iyi ntera ijya kuri intera ya kabiri jean claude wabonye ko ikipe yo muri afurika y'epfo ibyo ari byo byose mukura yayitsinze bigaragara ko abenshi bari babyiteze ariko se ubu ngubu urabona mukura yiteguye gute kuri uyu mukino wo ku ntera ya kabiri
Ah, kuri intera ya kabiri nk'uko bivuze placide umutoza w'iyi kipe ya mukura uwo nta wundi ni francis haringingo aravuga ati icyo dusabwa mu mukino w'ejo ku wa gatandatu ni ukwirinda ko twatsindwa ibitego byinshi cyangwa se binabaye byiza twatsindira hanze cyangwa se tukananganya ariko gutsindwa byinshi hakazamo ikinyuranyo cy'ibitego bibiri byaba ari ukudushyira mu kaga ariko bo bamaze kuvuga ko bamaze kwinjira neza mu irushanwa ko nta cyababuza kwitwara neza mu gihe bafite iyo avantaje y'uko maci roturi izabera i kigali nta nubwo ari i kigali ahubwo ni kuri stade huye butare aha rero icyizere ni cyose nk'uko yabitangaje ku munsi w'ejo yaravuze ati nk'uko twigenjeje neza muri mace yo kuri rawundi ya mbere duhura na free state stars ubu nabwo twizitwara neza nkubwira yuko ikipe izarokoka aha ngaha izagomba guhura n'izaba yasezerewe kuri iki cyiciro ariko muri champions league ku buryo noneho iyo rawundi ya gatatu irangiye ikipe yagira amahirwe yo gukomeza yahita yinjira mu matsinda jean claude jean claude mukura ntabwo yari imenyerewe muri aya marushanwa hari hamenyerewe cyane cyane ekipe ya apr na rayon sport ubu ntazihari urabona amakipe abafana bose b'aya makipe nk'abanyarwanda urabona bayihagaze inyuma ese ubushobozi bwa mukuru ubu ngubu bumeze gute haba mu buryo bw'amafaranga mu mitungo cyangwa se na sapoti y'abafana
urakoze cyane kuri icyo kibazo placide uribuka ko irushanwa rijya gutangira abantu baravuze bati kubera ko minisitiri siporo n'umuco itagitanga ya nkunga yo gufasha amakipe yaserukiye u rwanda bishobora kugora ikipe ya mukura ariko ikipe ya mukura ni ikipe iyobowe n'abantu b'abagabo bashobora kugira gutya batereka dukusanye amafaranga dushakisha uburyo amatike y'indege yaboneka ubwo niko byagenze nakubwira ko kugira ngo bajye muri afurika y'epfo muri mace yagombaga kubahuza nyine na free state stars habaye ngombwa ko bakusanya miliyoni hafi mirongo itatu z'amanyarwanda byarakunze ndetse bagira n'amahirwe barakomeza ubu nabwo ni ukwirya bakimara ariko icyo nakubwira ko amikoro yo gusohokayo sintekereza ko bashobora kuyabura gusa icyo nakubwira placide ni uko iyi kipe bagomba guhura ariyo eri hirari ubayidi yo muri sudani ni ikipe ikomeye kurusha mukura mu bijyanye n'amafaranga cyane cyane ko ari ikipe ifite umutoza ukomeye ifite abakinnyi bakomeye bahingana amafaranga menshi ugereranyije na mukuru usanga mukuru yaba iri hasi ariko umupira w'amaguru urabizi neza ko amafaranga yonyine ntabwo ariyo akemura byose jean claude amahirwe masa ku ikipe ya mukura victory sport turagushimiye kandi kuri uyu mwanya uduhaye bakunzi rero ba radiyo ijwi rya amerika mbere y'uko dusoza aya makuru twagira ngo tubanze tubagezeho ingingo z'amakuru twabagejejeho aho perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika ejo yatangaje ko inyungu z'igihugu zigomba kuza mbere ari gahunda muri gahunda z'ubutwererane na afurika ari inyungu za amerika abenshi rero mu babikurikiranira hafi mu by'imibanire ya amerika na afurika bakaba bavuga ko icyo cyemezo cya perezidansi ya donald trump yagitewe n'igitutu ubushinwa n'uburusiya byamushyizeho bigamije kwagura inyungu zabyo ku isi twabwiye ko abategetsi b'igisirikare cya etiyopiya batangaje uno munsi wa gatanu ko bagiye gukura inteko zabo ku rubibe n'igihugu cya eritreya ibyo ni nyuma y'amezi atari make ibyo bihugu bibiri bigiranye amasezerano y'amahoro imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi yaragize intambwe zikomeye cyane mu minsi irangiye twababwiye kandi ko minisitiri w'intebe w'ubwongereza theresa may akomeje gutakambira ibihugu bihuriye mu muryango w'ibihugu by'i burayi ngo bibe byakumva ibyifuzo by'igihugu cye mbere y'uko cyitandukanya ku mugaragaro n'uwo muryango tongere tubabwira ko ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu ku isi amnesty international ririko risaba ishyirahamwe mpuzamakungu onu gutohoza ubwicanyi bukabije bwabaye mu kwezi guheze muri repubulika ya central afrique iryo shyirahamwe rivuga ko abasivile mirongo irindwi bishwe igihe inteko zijejwe gucungira umutekano z'ishyirahamwe onu zitashoboye kubakingira icegeranyo c'ishyirahamwe amnesty international casohotse uno munsi ku wa gatanu tanga akarorero k'ababonye ibyabaye bavuga ko inteko zijejwe gucungira umutekano zikomoka muri Mauritania zasubiye inyuma zitarashya igihe abagwanya ubutegetsi batera ikambi ya Alindao amakuru rero twari tubafitiye n'ibiganiro kuri iyi saha agarukiye ngaha kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri Peter handiri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuwa rimasi karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije uwahagarariye ibi biganiro ni frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe na anje fide niyo ngabo na Placide magambo turabashimiye mwese kuba mwadukurikiye muri aya makuru yacu tubifurije wikendi nziza n'umugoroba mwiza naho utaha